iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni ku munsi wa gatatu tuganira mu kiganiro murisanga ku bijyanye n'amagara y'abantu cyangwa ubuzima bwa minsi yose muri rusange mu burundi ishyirahamwe rikurikiranira hafi urudandazwa njabukambibe rwa uh, kiremwa muntu ruvuga ko urwo rudandazwa rutera rwiyongera bitewe n'imvo zitandukanye mbega hokogwa iki na cyane cyane aho abana n'abigeme babandanya kudandazwa mu mahanga nibyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya ikaze neza mwese muterere ibibazo n'ibyiyumviro kuri iki kibazo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'uno munsi turihweza ku kibazo cy'urudandazwa rwa kiremwa muntu mu burundi ishyirahamwe rikurikiranira hafi urudandazwa rwa kiremwa muntu njabukambibe on lct rivuga ko urwo rudandazwa rutera rwiyongera cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ibyo bikavugwa ko biri uko bitewe n'ubuzima bugoye cyane muri iki gihe abantu barimwo mbega hokogwa iki kugira na cyane cyane abana bakiri bato hamwe n'abigeme basanzwe bazwi ko badandazwa cyane bakingigwe ayo mabi nivyo tugiye kuganira rero na onlct mu burundi mu kiganiro muri sanga muri aka kanya reka tubibutse ko mushobora guterera abanywanyi b'ijwi rya amerika mu kiganiro cy'uyu munsi ibibazo canke ivyiyumviro ku rubuga rwacu rwa facebook nk'uko bisanzwe murashobora gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara mugaterera aderesi yacu kuri facebook ni radiyo yacu voa uh, radiyo yacu voa niho mushobora kutubona mugashira nimero zanyu tukabahamagara mugaterera reka rero tutarinze kurandira tu twakire umutumire wacu ni prime mbarubukeye ayobora uh, iryo shirahamwe onlct mu burundi mushinga naye prime uh, turabashimiye kandi turabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
yego cyane murakoze cyane kuduha ikaze ku ijwi rya amerika bwa mbere turashimiye imana kugira byose iyo yaduhaye akatanya kugira ngo dushobore gukomeza tuvugira abadashobora kwivugira kuri cyane cyane abakunze guhura n'ibibazo by'urudanazo rwa kiremwamuntu mu burundi ariko kandi nkaba nitwa metre prime mbarubukeye nkaba turukira imbere y'amategeko ishyirahamwe bita observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale onrct ouet confrere ishyirahamwe rero riceje kurwanya urudanazo rw'abantu ubwimukira bw'umukinigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu burundi murakoze murakoze cyane murakoze cyane metre prime kwakira buno butumire abantu benshi baribaza byinshi kuri uru rudandazwa reka kumbure duhere aho nyene abantu bamenye uru rudandazwa rwa kiremwamuntu rukogwa gute mu bisanzwe iyo twumvise urwo rudandazwa mbega ni isoko abantu baja ko biba byagenze gute muri rusange
murakoze cyane kutubaza icyo kibazo cyiza cyane ubwa mbere twagomba tugira bariko baratwumviriza yuko niho havuye n'iri zina ryacu twavuze ko harimo iryitwa criminalité transnationale ryavuye mu masezerano mpuzamakungu yasiniwe i palerme ahantu bita palerme ni mu butaliyano mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho amakungu yose yagiye hamwe kubera icyo kibazo nyine cy'urudanazo rwakiramo umuntu cari catanguye kwibonekeza mu isi imbere y'amakungu araja hamwe aravuga ati ivyo bintu biragashira reka mbere dushirireho amategeko ajejwe azoba ajejwe kubihana no kubihasha no kubigwanya rero ayo mategeko araja aho bita bise convention de palerme mu gifaransa contre la criminalité transnationale organisée nuko rero niho byavuye nshatse guhera ngaho kugira abariko bacumbiza babitahura iyo vyaje bizananye hanyuma rero mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo eh, ayo masezerano mpuzamakungu yasinyiwe i palerme mu mwaka w'ibihumbi bibiri i palerme mu butaliyano yaravuye yaremezwa n'igihugu c'u burundi eh, mu nyuma hanyuma mbere haravuka ko n'itegeko eh, rikomoka kuri ayo masezerano mpuzamakungu ryatewe kigiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ari naryo turiko turisunga mu kurwanya rikaba ari nk'igikoresho kidasanzwe kidufasha kurwanya aya mabi y'urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyigiro mu mu burundi iryo tegeko ryara- ryaravutse ririho ririko rirakora kandi tukaba tubona iyo mbere n'akazi gushimira leta y'uburundi by'ukuri yashyizeho iryo- iryo- iryo tegeko kandi no bikaba ikomeza gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo urudandazwa rw'abantu by'ukuri n'ubwi- n'ubwimukira bwo mu kinyigiro mu burundi biranduranwe n'imizi ivyo vyibonekeza cane cane mu gushiraho ama- kubandanya ishiraho amategeko ahasha akongera agahana mwene mwene urwo rudandazwa kandi ikaba yarashyizeho n'ibikenewe byose kugira ngo eh, kuko ishirahamwe ryacu ons we tomfrere ryari ryarasavye leta ko yoshiraho ibikenewe byose kugira ngo abarya bigeme n'abakenyezi bage- bahora bagenda guhishwa eh, cane cane mu bihugu vy'abarabu aba- leta ibacira umuhora mwiza w'amategeko kugira ngo baze bahore bagenda hisunzwe amategeko uno munsi rero turashimira leta y'uburundi nk'ishirahamwe ons we tomfrere kubona yarashyizeho ayo mategeko mbere leta igasinyirana amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye nka arabi sawudite katari n'ibindi kugira ngo abazoba bakeneye kugenda gukorera akazi mu gihugu mu bihugu byo hanze baze bagende bakingiwe kandi bagende bubahirijwe n'amategeko reka mbere bashyize n'iyo bakorera baze bakingirwe ariko rero naho ibintu byifashe uko i- i- twavuga- tu- tu- mu raporo twasohoye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twarerekanye neza yuko eh, urudanazo rw'abantu n'ubu rubandanya rwibonekeza mu burundi reka mbere no mu gice ca mbere no kuva twitter somesi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane barakomeje kwibonekeza mu burundi cane cane rugamije abakenyezi n'abigeme n'abana ico gituma rero mw'iyo raporo twasohoye umwaka uheze ariko ntitwayisohoye umwaka uheze niyo mwaka uheze mbwa twayisohoye muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane aho twasanze umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu eh, aba- aba- abana bashika canke barenga ibihumbi bitatu na mirongo umunani na batandatu barajanywe nk'inyagano mu bihugu cane cane vya tanzania n'igihugu ca repubulika demokaratike ya congo kandi baba- bakaba bajanywe gukoresha ibikorwa biruhisha eh, cane canke gushurashuzwa gufatwa ku nguvu canke eh, eh, n'ibindi n'andi mabi nk'enayo muri ako kazi rero bakunze gukoreshwa hiyo benshi barakora ntibahembwa ntibasinzira ntiba- ntibagoheka na gatoyi kandi yakoza nk'akwezi kose hageze ko asaba umushahara ahubwo ku- aho kumuha baca bamukubita ari nabo bica ivyo vyaribonekeje mu- cane cane mu gihugu ca tanzaniya n'ibindi bihugu rero tu- tuza kuvuga buke buke uko tugenda turaganira mu kiganiro rero ndageza ngaho kuri ico kibazo murakoze murakoze cyane rwose turaza kugaruka nk'uko bivuze kuri ibyo bikorwa bakoreshwa abo bantu baba bagurishijwe usubire ubidusubiriremo kugira ngo ukumbure abantu babyumve hariho abahabwa amasezerano cyangwa icyo twakwita amapromesi y'uko ubuzima bugiye kumera neza ariko ugasanga biragoranye uratubwiye n'ibyo bitigiri twumva ari byinshi cyane by'abana badandazwa hanze y'igihugu Ah, m- mbere ko kumbure tuja mu bibazo nyezina ah, ah, wavuze ku kijanye na bajya bakobwa bajanwa mu bihugu vya- vy'abarabu turumva yuko leta y'u Burundi yabihagurukiye amasezerano atari make yarakozwe n'ivyo bihugu muvuze Arabie Saoudite n'ahandi mbega uretse u- abaja mu bihugu vy'abarabu twumva leta iriko irakemura abandi bakorerwa urudandazwa rwa kiremwamuntu abana bobo bakiri bato bobo biba byagenze gute bo batwagwa ah, bigenze gute canke kugira ngo bigende gute
Mm. murakoze cyane abana bakiri bato batwagwa ubwa mbere babanje guhebeshwa amashuri cyangwa kuyaheba bonyene ku bushake bwabo bivanye ngira us- n'igihe usanga aba- amash- amashuri amwe amwe usanga amikoro ari make cyangwa batagaburirwa nko kwishuri ariko twasanze aho bagaburirwa mu byo bita eh, bicaye muri kantine sikorere biriko birafasha cyane kugira ngo umurindi w'abana baheba amashuri ugabanuke ku mashuri kubera abana- barasho- muri iyo porogaramu mw'uwo mugambi abo bana baraheza bakabafungurira ku mashuri gutyo bigatuma bas- baguma ku mashuri kubera usanga benshi bo mu miryango ikenye basanga rero iyo batorotse izo mfungurwa baca baheba kwiga ku ishuri kubera inzara n'ibindi bibazo ariko kandi bamaze guheba amashuri baca ba- benshi baba bayahebeshejwe bahenzwe n'abadandazwa kiremwa muntu ugasanga rero uh, baciye batwagwa nk'umuhigo twavuze nyine nka bya tanzania na congo eh, vyegereye uburundi bihanurwe n'uburundi kandi kugira ngo barengane imbibe kenshi birashika ugasanga eh, aba- abajabukana imbibe usanga kenshi ari bamwe twita abamotari ugasanga bapakiye nk'abana nka batanu batandatu ku moto imwe ugasanga rero barabajabukanya imbibe kandi basekura ubibe simvuze yuko ariko bimeze ijana ku ijana mugabo ku makuru dufise mu ishyirahamwe ryacu ons wetonfere hari aho imbibe zimwe zimwe usanga byoroshye kuzicapfa kubera ataruzi ru- ruhuza rugabura igihugu cy'uburundi n'icyo gihugu ugasanga rero haca ibarabara risanzwe ugasanga canke bac- babacisha mu kinywabi hariho ubugera bumwe bumwe bwo mu kinywabi babacishamwo niyo bishitse bakabacisha mu zindi nzira zisanzwe zizwi nko ku mipaka izwi ugasanga rero nk'igihe bishitse nk'uwo mumotari kugira kunde ko ajabuka arashoboye gupfumbatisha uwujejwe urwo rubibe simbuze ko ariko bimeze hose ariko hariho bamwe bamwe usanga bishobora gushika eh, ugasanga aramupfumbatije kuko ku matoza tumaze gukora twasanze eh, umumotari a- a- ashobora gupfumbatisha uwo muntu we canke babiri eh, batariko baravyifatamwo neza ku rubibe ugasanga arashobora kumupfumbatisha hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo ibiri canke birenga ukumva ko aba- apakiye aba- abana batari bake bityo bikaheza bikamworohera ko arenga abarenganya imbibe bishika mu bihugu nka tanzania na congo ibintu nk'ivyo mugabo cyane cyane bikunze kubonekeza umupaka uburundi buhana n'igihugu ca tanzania kuko niho dusanga u- imbibe zaho zoroshe kurengana kubera im- bamwe benshi bacisha mu kinywabi ariko kandi igihugu- igihugu ari igituma atari benshi cyane bagenda muri congo ni kubera eh, hariho intuzenya novuga nti ibariyeri imana yene yishiriyeho hagati y'ubunini na congo yitwa ikiyaga ca tanganyika kigora kurengana wumva cyo kimwe no- n'abajanwa muri tanzania ho nta n'ikiyaga gihari umva rero ibitigiri ni byinshi ku bajanwa muri tanzania gusumba abajanwa mu gihugu ca ca repubulika demokaratike ya kongo Mhm. turumvise Yego.
abakuze abakobwa abo bana bakiri bato kumbure bashobora gutambuka bavuga mugabo turumva ko kandi hariho n'inzoya zibwa mu bitaro inzoya zibwa mu makaritiye ugasanga zabuze nazo nyine kumbura za kutubwira ariko reka tubaze ikibazo cerekeye igituma mubona kiriko kiratuma ibitigiri vy'urudandazwa rw'abantu rwiyongera nk'uko mubibona mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu nk'uko biri muri raporo yanyu y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu no kuva mu ntango z'uyu mwaka nk'uko tubyumva
yego cyane ni raporo y'u- y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu si iyo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ah, ariko niyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuva mu mwaka uheze rero kiriko kiratuma kenshi urwo rudandazo rw'abantu rugwira cyane cyane urw'abigeme rw'abana n'abakenyezi ni imvu zishika nka zi- ni inzo- ni imvu zitari nke imvo ya mbere bwa mbere ni ubukene butari buke donc novuga nti bugarije imiryango itari mike muri iki gihugu cacu bivanye n'ingene igi- aho iki gihugu kigeze Eh, kandi eh, ikindi kibi kiriko kirabituma novuga nti ni ku- ni uku- ni ukuba atabuzi eh, bwinshi buriko buratangwa muri iki gihugu cacu Eh, murabona ubunyi haheza abanyeshuri benshi nk'akarorero gusa byerekeye abanyeshuri ariko ugasanga isi- uko baheza ari benshi baroca baroswa akazi bivanye ku mvo zitandukanye kuko leta y'uburundi ntishobora kuha akazi abanyeshuri bose bahejeje amashuri ntabyo bishobora rero nico gituma rero kubera bacabona eh, irabigerageza mugabo eh, novuga nti nku- abiga basohoka baheze amashuri ni benshi gusumba ibibanza by'akazi biba bihari mu gihugu kandi ibyo bica byumvikana ikindi naco kiriho kirabituma ni uko ah, eh, ivyerekeye gutangwa canke kuronswa in- impapuro z'inzira usanga kenshi birimo intambamizi itari nke cane cane uwashaka aba- aba- ababijejwe baragerageza gutunganiriza ababitura kandi turabibona kandi turabishima mu ishyirahamwe ryacu onrs wetonfere izo nkorata kugira ariko hariho aho bishika ugasanga benshi babyifuza ntibashobora kuroswa nk'akarorero ntibafite uburyo bwo kugira ngo bashobore gusaba ibyo bita amawudiyanse nk'imibonano ku buhinga mu ngurukanabumenyi bita kuri interineti Eh, kuko urumva ubonye kugira umuntu asaba impapuro z'inzira imibonano ayisaba hanini aciye ku buhinga ngurukanabumenyi bita interineti umva rero bi- bivanye n'uko abarundi benshi uwo muhora wa interineti basanzwe batawu- batawufise cyangwa batawukoresha bivanye n'ingene usanga benshi bataratera imbere cyane usanga kenshi imihora ya interineti ikoreshwa mu bisagara ariko abava ruguru ugasanga ntibashobora kuyikoresha kuko nta- n'ibyo bazi nta n'ibyo bize bityo rero ugasanga rero birabagoye rero gusaba izo nkoratasi kandi bimaze kubagora rero kuzisaba benshi baca bahitamwo kuca ba- ba- babikora uko bavyumva baca bapfa kugenda mu bihugu byo hanze ata mpapuro bafite ugasanga rero basanze bagiye ata nkaratasi bafite z'inzira baciye bishika bagafatwa bagafatirwa muri izi- baki- bariko baragenda mu nzira bakigendayo cyangwa bagafatwa bashyitse hariya mu byo bihugu baba bagiye- bagiyemwo barumvise nk'iberekwa gushika mu gihugu cya afurika y'epfo aho ha- canke mu bihugu nka zambiya tanzania kenya cyangwa n'ahandi n'ibindi bihugu byo muri aka karere aho usanga benshi abarundi benshi bashyitseyo bivanye n'uko baba basanze abajejwe ibyo bihugu batanga z'inzira abarundi bagiye bafise birumvikana ko bacafatwa n'amategeko y'ibyo bihugu byarigeze kubonekeza mu minsi yizika mbere byashika benshi bakanapfungwa benshi cyane no mu bifite amakuru hapfunzwe benshi muri ibyo bihugu reka mbere biranashika benshi no kwicwa bakicwa baramutse byabaye muri afurika y'epfo kuko ari abarundi benshi bashika hafi bashika barenga cumi ariho bakurikirwa muri icyo gihugu cya afurika y'epfo imvo zitandukanye ariko niyo irimwo murakoze murakoze cyane reka kumbure duhindukire ku mirongo ya telefone tuganire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika mbere yuko tubandanya ibindi bibazo Ah, turafise ku murongo kuri imana naba ntihenze kuri imana amahoro neza
amahoro cyane muraho urakomeye
ndaho ndashima Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
mbo jewe bwa mbere na mbere kamwe ndamutse umutumire Mhm.
Ama- amahoro neza mutamo kuri imana yego amahoro amahoro mbo ni nkorera imana si kuri imana ni nkorera imana Mhm, nkorera imana ah nkorera imana Mm.
aha yego mbo jewe icyumviro nshaka gushyikiriza mbo bwa mbere na mbe- bwa mbere na mbere jewe uwo mutumire ntiduhugije ijana ku ijana ati ati kubera iki ni ukuvuga avuze yuko ari urudandazwa rw'abantu ese ikibazo kica kiza yoduha akarorero cyangwa yoduha ibitigiri by'abantu bavuga ko badan- ba- badandajwe iki ni ikibazo cya mbere hama igikurikira nacyo ni uko jewe icyo mbona atari kesiyo y'urudandaza ahubwo ni kesiyo y'ubukene buri mu gihugu hama abantu bakagenda hehe bagenda burondere ubuzi bagenda burondere ubuzima burya ko kwicwa n'ubukene wotuma wicwa n'ibindi bintu muhurira mu nzira amasarago uhurira mu nzira hako kwicwa n'ubukene nk'akarorero nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu yara- yarasemereye aravuga ijambo yuko ata muntu yokwiga yizera akazi kuri leta iki- ibyo ni- icyo ni ikintu cya mbere cyadekuraje abanyeshuri ko bariga bamwe baranaheba kubera iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze ni ukuvuga rero n'umaze guheza ishuri cyangwa akaba yarahegeje akumva iryo jambo yuko atakazi yiteze kuronka muri leta iki cya mbere akora ni iki ni ukugenda ahantu yumva hari akazi yumva yashobora gukora ntiyita ku ngorane ashobora guhurira mu nzira cyangwa ashobora guhurira iyo agiye oya uwo yita ko yuko agiye kurondera ubuzima kigira kabiri nacyo ibyabaye muri afurika y'epfo cyenda se abagenzi bari batari bake si kesho yuko batari bafite ibyangombwa ahubwo ni amakosa bamwe n'abandi bagiye barakora mu barundi ugasanga umugenzi wakoze ikosa hama nawe mugenzi ashaka kwafegita mugatebe warikoze mugabo akavuga ati naga ni gurupe y'abantu bava mu burundi bakoze amakosa si kesho yuko ari urudandaza oya haba namba dutahurane ikintu gikurikira twese n'ubu nagenero nk'umuntu avuga ati tugende hariya kabisa nogenda kubera ubukene nagende mu ntibworoshe ariko kubera ubukene nta kundi ukuntu mari- ari bugire aragira ane aragenda uwo muntu wegewe uwo mutumire wacu mukuru ntiduhuje ntiduhuje ni ubukene si kesho yo kudandaza si kesho kubadandaza kubera umuntu agiye kurondera ubuzima nawe kiba ugiye kumudandaza ikaba namo turafite abagenzi bari muri za omani zahe za amerika za afurika y'epfo nta ngorane baratubwira zibashikira ngo ni ibyo byo kubadandaza aho yahaye natubwire rero umuco atubwire ukuri mugapana akesha yo kuvuga ngo ni ukudandaza abantu Eh, nkore- murakoze yego nkorera imana guma ku murongo gato icyo ndakubaza mbere yuko kumbure umushinga nta eh, me- metre pima kwishura none kuri wowe ubu- Yego.
ubona yuko urudandazwa rwakirema muntu rutabaho niko ubibona
urudandaza Mhm.
urudandazwa mu gihe nobivuga ni mu gihe haba hari dufate nk'aba abana bato bato nk'abana bato bato ba minere Mhm.
abantu bashobora kubyumva kuko ushobora kumuta ushobora kuba kugenda ahantu atazi ibyo agiyemo umugabo umuntu ari adirite ugasanga afite umuryango afite tudo bizwita ushobora kumudandaza gute Eh, ariko u- usomye iki kibazo ukakijamwo mu mizi ku isi yose iki kibazo ni ikibazo kizwi cyane yuko abantu baradandazwa mu biba- mu- mu buryo baba bagiye kurondera ubuzima bagasanga baguye muri bindi bintu. ariko reka ndeke metre araza kubisigura cyane mbere yaho ariko ndafise akandi kabazo eh, nkorera imana Ah, wavuze uti ugwaruka mu burundi mwaracitse intege kubera ijambo mukuru w'igihugu yavuze rijanye n'uko muri leta atakazi kariyo Bira- birazwi Na cane neza cane.
yuko leta ego irafise abakozi mu amashinga amateka nkingo z'amateka mu biro vy'umukuru w'igihugu ubuzi buruzuye mu- kugira ngo leta ikore neza ariko ugwaruka rwose ruva mu za kaminuza zose z'uburundi ruzera yuko ari leta honyene bashobora kuronka ubuzi bubabeshaho
turacyumva leta si yo duha ubuzi twese ngo dushyikirize ndabyumva kuko abanyeshuri biga ni benshi verema ndabyumva Mm.
muga umurongozi akavuga ijambo nka rijya verema ni ukuri benshi barabaye defuraje verema na data ataguhengama verema nanjye ntabaye defuraje ukuntu muga gusa ni uko wari wifuza cyiza akazi ko genda muri leta ga- gankorera imana
sa ni uko wifuza akazi ko muri leta
ahubwo jewe isana isana kakanyangeze kubona ko nifuza kuko n'umushahara bahembwa ni mica nikize wanashimira tuba rikorera iby'iwanje Eh. ego Yego.
bisigura yuko ubuzi buri henshi hariyo amasosiyete hariyo amashirahamwe hariho ibintu hariho ahandi henshi cyane uretse leta abantu bashobora gukura ubuzi
ndabyumva muga nka bijya umwana yiga abifite umutwe mutoya Mm.
yiga kuva nko mu gatatu kugera nko mu w'icenda Mm.
amaze kumva bijya ah, ntarenga mu icumi a- a- a- agerageje ntarenga mu icumi na gatatu Mm.
kuko yamaze kumva yuko nahaze amashuri atwika nta n'amwe azoyajana Oya, ahubwo atuma oya, akomeza oya, kwiga ibyo si umwuga, byo. Ariko- akaza kwigira ishoferi aya oya ariko si byo nkorera imana uwo mwana um, ariko arakumva ubu ntiyocika intege kuko ubuzi ntiyoca ava mu ishuri ngo ni ukubera ngo leta yavuze ngo nta buzi buriyo kuko a- arafise izindi aveni arafise izindi nzira ashobora gucamwo ngira ngo nawe wewe nyine ushobora kumuhana ukavuga ati ntukave mu ishure ntugacike intege hariho ubuzi- ubuzi bwinshi n'inzira nyinshi uwo muhanura kugira ngo ashobore ku- kugumana eh, iryo shaka ryo kuja mu ishuri no kwiteza imbere si leta yonyene none mumenyesha amakuru arenda kubaje gatoya umbabarire gatoya yego ikintu ca- ikintu cya mbere umuntu yiga yiga kugira agirene akore
sawa ako kazi rero ni ukuvuga leta itubwira ati twige Mhm.
hama none gushyira utubwira yuko naho uri kuriyiga ataki- atakazi tuzoguha numva bizakubihirira hehe reka kumbure duha akanya umu- umutumire wacu ntitworangiza ariko umutumire wacu akwishyure ku bibazo byawe kuko numvise ko nibyo koko ku bijyanye n'uku- n'urudandazwa kiremwamuntu ntimwabyumvise ko co kimwe metre prime eh, ku byo nkorera imana yashikirije mutumvikanye ko wowe uko abibona wowe bivuga kwiki urakoze cyane nkorera imana
Yego. Ubwa- ubwa mbere na mbere ndashimira je nkorera imana ku byiyumviro byiwe yatanze kuko uburenganzira bwiwe bw'uko tutubibona kumwe kandi n'ibisanzwe cyane eh, kuko wumva hariho umuco akeneye kurozwa ubwa mbere umuco wa mbere ni uko eh, ntabwo ari byo natumye iyi nama mpuzamakungu yabereye i palerme mu butaliyano eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri yabyaye icyo bita convention de palerme kugira ngo isi yose yiyamirize ishyireho n'amategeko azoba ajejwe guhana no guhasha aya mabi ajanye n'urudandazwa wa kiremwa muntu ico ni ca mbere ica kabiri aca agenda asome itegeko rijenye rijejwe kurwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi ryateweho igihugu na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane agenda asome muri iryo tegeko ingingo ya cumi iratumura neza ivyo ari vyo bifatwa bifatirwa kugira ngo umuntu avuge yuko habaye urudandazwa rw'abantu ndamuhe nk'akarorero kamwe ni uko naho yo nk'ubu nkorera imana wenyene yofatwa ariko araresha ukoresha mbom- ukoresha iyo mvugo ariko araryoshajyosha nk'umwana canke umwigeme canke umugore w'ahantu eh, kugira ngo azomujane mu kanaka batabigiye inama canke eh, bidaciye mu mategeko baga- agafatwa gusa amukuye nko mu ntara ya ya ngozi canke ya cankuzo amutwara i bujumbura kugira ngo azoce amujana am- am- dufate nko muri zambia canke mu tanzania amuciye nko mu rumonge aho afati- aho yofatirwa hose nkorera imana kwi- kw'iyo nzira ariko aramujanamo aba yamaze afashwe n'inzego zibijejwe aca yagirizwa ko yakoze urudandazwa rw'abantu ubwo nyine n'aho- n'aho baramushikana iyo amujanye rero nkorera imana yumve ko iri tegeko rihana rikongera rigahasha ivy'urudandazwa rw'abantu ni itegeko rikaze cane kandi twaba turiko turavugira ngaha nkorera imana twumve sabo onye bage- bagiye mu bindi bihugu bagiye mu mate- biciye mu mategeko canke bagiye kwisumamwo biciye mu nzira nziza canke bafite ibisabwa oya turazi yuko muri abo twebwe tuvugira sabo twebwe tuvugina n'abagiye mu nzira z'ibinywabi badafite inkaratasi ibyangombwa hanyuma bashika mu nzira canke iyo bagiye bagahura n'ibibazo kandi bakaba bajyanwa muri izo nzira cyangwa ibyo bihugu biciye muri uburyo twavuze by'uburyoshwa by'uruhendo sinzi ibintu nk'ibyo onye ayo mategeko ahana aya mabi niko abisigura azagenda asome rero ingingo ya gatatu y'ayo mategeko mpuzamakungu yasinyiwe n'amakungu yose icyarimwe palerme ingingo ya gatatu irabisigura neza azaca agenda asome ingingo ya kane y'itegeko ry'uburundi rihana rikongera rihasha urudaraza rw'abantu uburundi niyo ngingo irabisigura neza nibaza ko niyo yasoma azoca anyurwa umuco nibaza ko tuwutanze murakoze murakoze reka twakire undi munywanyi w'ishuri rya amerika ku murongo wa telefone ni john mugisha Eh, john mugisha amahoro neza ngaho muri zambia
Mwiriwe neza mumeze neza yego turashima duza ijwi tukumve neza
ego ngira ngo muranyumva yego kibazo cyangwa icyumviro
ego nagomba se kwiki ego icyo mvuze kwiki kibazo c'urudandazo rw'abantu n'ibishirahamwe Mhm.
ikambere ngira nko mu burundi ndasa n'uwishima ariko nibaze ko mu burundi amashyirahamwe yoba ahari gukurikirana icyo kibazo ngira coba atari kirenga hoba hagera nka ca gihe c'iminsi mpuzamahanga yagenewe iyo minsi akaba ari amashyirahamwe agira ico avuze canke agira ico ashikirije iyo minsi yoba yegereje Mm.
nisanzwe ndi mu mahanga igihe kitari gito ibicanye umushinga ntayo nagomba ndamusabe kubwo mukuru n'abarundi bagerageze icyo kibazo bagishiremo inguvu kuko nka twebwe tuze mu mahanga igihe kitari gito icyo kibazo aho gituye kiragira natwe ubukabura n'uko unabisigura abantu badandaza ikitwani hari abakomeje neza
Mhm.
cyane cyane igihugu cyacu ubu n'akabigeze muri zambia Mhm.
hariho abantu umuntu ajya akava mu burundi kare kaboneka yabwiwe yibajya mu biki ajyanye mu binywabi nta sapuro na rimwe agashikira ahantu ashikira aho hantu ni umugwi baba bafite ahandi bazotwaga gukora abantu bagakora imyaka n'ibindi ntazi- ntazi icyo akorera nta kintu na kimwe akazobonwa gushyirwa mu ibarabara byambiya abamaze kwashikarira abantu bari mu ibarabara muri izo nzira nabantu bitewe n'ubwoba kamaze umuntu yumvise afite iserike yengene yavuye mu gihugu agashika aha aho yaraje mu mabarabara aho yagiye mu makonteneri aho yakikijwe mu munsi y'ibiraro aho yashikiye iminsi yamaze yegeje usanga bitewe n'ubwoba nica nibagiye umushinga ntahe nkaca ndamubaza nti mbe ko iryo hano aho mu burundi mwamufise mu karere mu bihugu n'ibihugu bitandukanye birimo abarundi bijyamo byari ngo bidandazwa ababakerekeye bakegera aba bantu bakamenya ntibakegera abo bantu baba bagiye uko imeze hama bagakurikirana
Mhm.
hama nimba ari ikibazo cy'urudandazo bagakurikirana bagasubiza inyuma cyangwa abantu bagafatwa bakunda urudandazo bagahana Mm.
aho eh, aho ni cyane cyane udahita n'uhagarara ikindi nacyo barimo se n'uhagarara ko numvise umunywanyi mwako muravugana avuga ku bijyanye no kwiga Mhm.
ngo nta kazi kari muri leta ebo umuntu nyakubahwa umukuru w'igihugu uko yabivuze uko yabivugishije imvugo iranguruye y'ukuri mugana agomba mwihute uwo munyanya agwaho ikibazo cyo kwiga cyane ikibindi Mhm.
kwiga ku isi hose umuntu n'uburenganzira bwiwe kandi bibaze umuntu yize ntawe wiga kuri komande ngo genda wige nzaguha akazi Mhm.
ni kwiga ahubwo bashyiramo ukiga uvuga uti nanjye ndiko ndiga mwiza ngo bishyira mu ngiro babibyaze umusaruro ibyo ni ukubiza ko iyo sasi ikuze byabivuzemo gusa abandi babitahuye kutariko niba uhiga ikintu bigashika muri leta hakaboneka ico kibanza kandi nta n'ibanze bibaza batawakwimakaza umuntu uko wize Mhm.
kuko harimo abakaroba none sase nomvise Mm.
ama nta byinshi nasa n'uburenga gusa ndagisa cyane abantu bagira ibibazo by'ibibazo nimba byoba batabona uko bagenda boraba abantu bamwe bamwe abantu si si bamwe harimo abantu bafite ubuntu usanga nacyo twaje muri iyo nzira muga ibihe ibihe birahaca turimenya icyo turi turasiba turaba abantu aho tugeze uno munsi niyo nicyo gituma saba bokurikirana bakajya muri ibi bihugu mba murimo abarundi benshi habera ibikorwa by'ibyo birenze urugero
urakoze cyane rwose john mugisha ibyiyumviro byawe byiza n'ibibazo reka kumbure twibutse umutumire harimo mu byo wavuze ibibazo bitatu mwavuze icya mbere yuko ukeneye ko amashyirahamwe nk'aya atavuga iyo hari umunsi mpuzamakungu wahariwe igikorwa bakora bakimenyekanisha cyane agira icyo akivuze ko hama wavuze icya kabiri gufasha abantu baba bafashwe hanze muri urwo rudandazwa hama no n'ikijyanye no guhana metre prime duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bitatu
yego cyane murakoze cyane jewe nagomba nshimire cyane john mugisha wo muri zambia ingene adufashije guha umuco na nkorera imana ariko arahakana ngo nta rudanazo rw'abantu ruhari ngibiki murumvise ko no muri zambia john mugisha avuze ko ruhari ahubwo biteye ubwoba ariko aranadusaba yuko twoshikana muri ibyo bindi bihugu kugira turabe neza ingene byifashe rero yavuze ati ntitwoza turavuga gusa dusemera hariya iyi minsi mikuru igihe cyo kurwanya urudanazo rwa kiremwamuntu gusa twokora n'ibindi bikorwa kugira twimenyekanishe nagomba ndamwishyura namubwira ntidukora gusa mw'icyo gihe gusa cy'iminsi mikuru kubera ibyo biri mu kazi kacu ka minsi yose nk'ishyirahamwe ryacu onrs wetonfred aho tugira amatohoza yimbitse kugira tumenye n'ibyo bibera nko muri icyo gihugu cya zambia byose turabimenya kuko turafise abaduserukira muri ibyo bihugu nk'ibyo bihugu nka byose turafise abaduserukira haba muri icyo gihugu cya zambia turafise nk'ishyirahamwe abaduserukira ons betumve turafise abaduserukirayo nko mu gihugu cya tanzania mu gihugu cya kenya hose henshi turafise abaduserukira mu bihugu by'abarabu turafise abaduserukira bisigura rero ngo ntabwo dukurikirana ico kibazo gusa kubera hageze umunsi mukuru wahariwe kurwanya urudanazo rw'abantu gusa ariko tubikurikiranira ku munsi ku munsi tubikurikiranira hafi hari ibyo tumenya tukabivuga n'ibindi tumenya tukabibika nk'ibanga mu byose ntibica tubishyira ku mugaragaro kuko hari ibyo bita ibanga ry'akazi rero tugomba tubimeshe john mugisha wo muri zambia yuko turi ku kivi john turi ku kivi n'ukuri kandi tuko turakora ibidasanzwe kandi noneho ntituri ko turabikora twenyine gusa tuko turakorana n'ishyirahamwe bita oem rigejwe ibinyene by'umwimukira isi yose tuko turakorana kandi n'uwo mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya urudanazo rw'abantu mu burundi bita komisiyo nasiyonari ijejwe kurwanya sitereti iby'urudanazo rwa kiremwamuntu nyene turakorana n'amashyirahamwe nka za unicef n'abandi batandukanye twarashyizeho mbere n'urunani rudasanzwe ruhuriramwo nk'amashyirahamwe yose arwanya ajejwe akorera kuri iki kibazo tuze turahanahana amakuru kandi iyo bishyitse tukayamenya turayakorerako mbere tukayashikiriza na leta adufasha kugira ngo abajejwe ubutungane bishyize bakamenya abariko barakora urudandazwa rw'abantu kundi bagafata bakugurura amadosiye yabo guhera kwa opeji gushika no kwa prokirere no gushika ku mucamanza kandi duhora tubona iyo bigaragaye yuko hari uwakoze ubwo rudandazwa rw'abantu mu burundi agafatwa akamenyekana agafatwa tumushengeza canke tumuvuze ubutungane buca bufatishwa ibibazo mu minwe kandi bigaheza bikagenda neza kandi turabishimira leta ingene turiko turakorana reka mbere n'abo bose turi kumwe turiko turakorana iki kibazo n'abandi bashyirahamwe ya mpuzamakungu canke yo ngaha mu burundi ko dukorana neza ku iki kibazo ahumure rero itwicaye ntabwo dukora ku iyo misi mikuru gusa dukora minsi yose rero dufasha gute abashikiwe n'ayo mabi iyo bishyitse tukabamenya tureza tukabivugana kuko igihugu c'uburundi kirafisa giserukira ivyo bihugu bashikiwe no gudonazo rw'abantu byabayemwo tureza tukababwira ariko cane cane tubanza gukorana n'inzego za hano tukazibamenyesha urumva ko hariho n'umugwi wijejwe w'igihugu washyizweho na leta uwo mugwi turaheza tugakorana tukababwira tukabaha ayo makuru tukayamenya kandi n'ishyirahamwe mpuzamakungu yeme turabibabwira unicef hanyuma tugafashanya n'abandi bakora muri ico gisata kugira ngo dufate ingingo z'ingene abashikiwe nayo ma bibaye ngombwa botahukanwa mu burundi atakinze gusabwa kandi mu buryo bubangutse kugira ngo babandanye bakingiwe ibaza ko n'icyo ndacishuye akabazo kagira gatatu sinakumvise neza ku bijyanye no guhana ati mbega guhana guhana icyo kibazo ako kabazo nakishe namaze kukishyura kubera igihe cyose hamenyekanye umuntu adandaza kiremwa muntu iyo tumuvuze tukamutunga urutoke arafatwa nta turabona ko ahanwa gusa intambamyi zo ntizibuze intambamyi ntizibuze kuko hari igihe usanga abakora urwo rudanazo rw'abantu nabyo ntitworeka kubivuga usanga kenshi bakoresha amafaranga menshi kubera barayaronka rero bamaze kuyaronga ugasanga birashitse hari igihe batanze bishitse bagatanga nk'igiturire kuwuca nkuriya ugasanga rero aramurekuye naho yaba yafashwe ugasanga aramurekuye mugabo ibintu byama vyabaye ni ibintu biba gake mugabo birashobora gushika ariko turashimira inzego z'ubutungane ingene ziriko ziravyifatamwo muri iki gihe kubera nk'abacamanza nka bose baramaze kwigishwa itegeko rije cyo kurwanya urudanda rw'abantu mu burundi urumva rero bakora ibintu bazi kandi bijanye n'iki kibazo barigishijwe barabwiwe itegeko ubu bararizi ni ukuvuga rero hageze ko bahana ubu nta kindi kibazo kibonekana kubera basanzwe babizi ingene babikora rero muri icyo gihe nk'ishami onesi twe tuvuye turashima ubu bufatane bumaze kuvuka mu burundi butuma ayo mabi abaye acanwa byihuse nacyo gituma mwumvise by'ukuri turashimira mbere leta kubera twongera tuyikeza kubera heruka uburundi heruka kuronka navuga nti amanota meza mu byerekeye kurwanya iki kibazo tudanazwa abantu n'ubwimukira bw'umukerekerekera mu burundi kuko ubu ni nk'uko bituma bikorwa ku mwaka ku mwaka paratema ya leta zunze ubumwe za amerika yama ikarasa igira urutonde rw'ibihugu vyo ku isi yose nyene bavyifashemo neza canke nabi kurwanya urudanazo rw'abantu rero uburundi nk'igihugu cacu cagumanye ikibanza cari gifite umwaka uheze bisigura yuko n'umuri cakoze neza gituma kidatakaza amanota muri ico kibazo kandi tukaba tusubira tuboneha ko akanya keza nk'ishema wonese we tonfrere gutera intege leta y'uburundi gukomereza ngaho nyene ahubwo mbere nk'umwaka uza tuse turonke amanota yaciye mu kibanza ca mbere yaba yarose classe mu Burundi bwarose classe madoni bode nkuko bwari bwabaye classe mu mwaka uheze ariko turifuza yuko tubananije dushyira ingufu twese hamwe abaje ico gisata twifuza ko tuzoronka ikibanza ca mbere mu mwaka murakoze imana ibaheze gusa murakoze birumvikana kandi ni byiza ko hariho icyizere leta y'u Burundi iriko irakora neza iriko iratera intambwe ah, kugira ngo bikemuke ariko kandi hano ku rubuga rwa facebook bikora imana desire avuze ati leta irakwiye gufatira ibihano bika- eh, bikabije ndakeka ku barya kuri barya bafatwa ku ah, kugurisha abana n'abakobwa ati mbona ari icaha gikomeye cyane ariko kandi Gigi Jumi akagaruka akavuga ati nyamba leta nyene ibifisemo uruhara naho bisigura ko kumbure hariho inzego za leta rimwe na rimwe ziba zibifisemo uruhara mu minsi yahera mu myaka yahera twarigeze kumva abategetsi bamwe bamwe bagirizwa eh, kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwa kiremwamuntu cyane cyane bajya abakobwa bagenda muri za omane n'ahandi mbega onlct yoyo irabitunga k'urutoki kugira ngo nabyo nyine bitorega umuti abari muri leta abariko baratuma ibi bikorwa bikorwa nabo nyine murabatunga urutoki kugira ngo bikemuke
Eh, murakoze cyane icyo ni ikibazo eh, abantu benshi bakunze kubibaza cyangwa kutubaza Eh, uruhara rw'abari muri leta icyo kibazo nuvuga nti twokivuga uko ko nka twebwe nk'abanya- nk'abanyamategeko turafise i- i- ivyo tugendera ko bijanye n'amategeko kugira ngo tusige duti naka ni naka naka si naka mu bisanzwe u- u- twisunze ingingo ya cumi n'umunani y'igitabo c'amategeko mpanabyaha c'u burundi iyo ngingo iratomora neza yuko umuntu wese yagiriwe icaha gatwekiwe none rero uwo muntu yaba yabikoze naho yaba ari muri leta canke atari muri leta yabikoze agafatwa ntaza kwisigura ngo ngo je nabikoze kubera ndi muri leta uwo yayo icaha ni icaha ntikigiri- nti- ntikigire uri muri leta ntikigire uri mu idini kanaka canke ubwoko kanaka canke iki oya canke umugambwe kanaka wafashwe mu caha usamba wenyene uzavuga ngo je nari naka canke nari naka canke nakora mu rwego runu runu runu kandi sinibaza ko ari urwego rwo muri leta rwoshigikira ivyo bintu hamwe vyo- vyoba ibaho kandi noneho twebwe iyo bimenyekanye tuvuga ngo ni leta ibifisemo uruhara cyangwa ngo ni inzego z'uruha- za leta zibifisemo uruhara kuko leta twumvise iby'iriko irakora vyiza kandi dushimira mu ishyirahamwe ryacu ons weton frere niyoba iriko irakora vyiza nk'uko hanyuma guca ihindukira ize gukora ibindi nk'ivyo onye kibaza yuko atari uko vyoba bimeze Ariko- kumbure si leta n'abantu muri leta Ah, reka tubandanye ku murongo wa telefone kuri facebook umunywanyi wacu edouard buregeya nawe nyene yari afise ico aterera kijanye n'inyishu kumbure ryofatwa edouard amahoro neza alo edouard neza kuri twese ego Eh, uduze ijwi edouard tukumve neza numva harimwo ah, amajwi muri telefone yawe ariko duga ku ijambo
Yego, muravugana na edouard buregeya Mhm.
Ah, ndi mu Rwa- ndi mu rwanda nda mu karere ka nyagatare Mhm.
hanyuma icyo kibazo ku ku ruganda rw'abantu cyangwa se ku icuruzwa ry'abantu Mhm.
ah, mu busanzwe njyewe mu buzima busanzwe ndi umurezi umwarimu Mhm.
ariko icyo kibazo kirahari notonore mu burundi gusa n'ahandi n'ahandi kirahari ariko uyu munsi reka tuvuge ah, ku kintu gishobora gukorwa cyangwa se ku kuri mejazi umuntu yakoresha kugira ngo ibicuruzwa ry'abantu rigabanuke cyangwa se rinacike burundu rero ikintu cya mbere mbona igitekerezo cyanjye cya mbere mbona urubyiruko rukwiye gushakirwa imirimo imirimo yo gukora urubyiruko nanone ntirushingira ngo tuziga nitumara kwiga tubona akazi muri leta tubone imirimo myiza oya ahubwo na ya mirimo mito mito iciriritse ishobora gutuma baba bafitiye bafite ikintu bakora ibyo bayishakiwe ndetse bakanayifashwamo bagakirwaho ibigo by'imari biciriritse bagahindurwa uburyo bworoshye bwo kubona inguzanyo nk'urubyiruko bakaba uburyo rwakwiteza imbere ndumva byavamo igisubizo cyo kurwanya ibicuruzwa ryabo kuko bagenda bajya hanze bagamije gushaka akazi bagamije gushaka amafaranga bagamije gushaka imibereho ubwo rero bashyiriho ibigo by'imari biciriritse ku buryo bajya mu buryo bworoshye bwo kubona inguzanyo ndetse bakanishyura ku buryo bworoshye icyo ni cyazagabanya imari turafikingi icya kabiri umuntu wese ufatiwe muri iryo kosa agafatwa ajyanye cyangwa se agafatirwa muri iryo kosa ryo gucuruza urubyiruko gucuruza abantu uwo muntu akwiye gufatirwa igihano kimeze nk'icy'uwishe umuntu ubwanjye ubwanjye mu masayizi yakagombye gufatirwa igihano kimeze nk'icy'uwishe umuntu kuko umuntu aragenda akamutanga ntabwo aza kumenya konsekansi zijya nyuma ntabwo aza kumenya uko umuntu ameze we aragenda agatanga bakamuhereza amafaranga bene akigeza akaza agatwara abandi agatwara abandi kandi rero icyo ngicyo mbona kimeze nk'umuntu wishe umuntu umuntu we yakagiye ahanishwa igihano nk'icy'umuntu wishe umuntu icya gatatu iyo umutekano ari mukeya igihugu gifite umutekano mukeya abantu nabo bashobora kudisayidinga kuvuga ngo reka nzangaha njye gushaka ahandi ubuzima bwakomeza reka nzangaha njye gushaka aho umutekano waboneka n'umutekano rero ubaye mwinshi mu gihugu ibyo nabyo byazagabanya icyo curuzwa ry'abantu kandi byazagabanya umusaruro ahubwo mfite ikibazo giteye gitya nshaka kugira ngo mumbarize uwo gutumirwa ese igihugu kigaragaye ko gifite uruhare runini cyane mu icuruzwa ry'abantu bavuye mu kindi gihugu bakajya muri icyo gihugu iyo bigaragaye bahanika icyo gihugu cyo ntabwo gihamwe se bigenda biterereza bakavuga ngo abantu bacu tubabonye aha ngaha turabagaruye bagarutse mu gihugu cyabo bye bikarangirira aho ngaho abaza bagize kubisobanurira ntabwo ndi kubyumva neza
edward uvuze uti icyo kibazo cyacanyu ubajije uti abantu baba bagiye muri ibyo bindi bihugu bakamenyekana yuko bagurishijwe bari muri ibyo bihugu icyo gihugu cyokora iki nibyo bazi
icyo gihugu bagurishijwemo wenda tubarebe niba ari abarundi mu burundi wenda tubarebe baje iwanjye kamere kumenyesha mu gihugu wenda baje iwanjye we n'ubu bagatanze iwanjye uburyo bwo kugira kubasubiza mu rugo yego ariko kandi nanone iyo babasanganye iyo babasanganye turukira aho bitarangira bagasubira nyine ubwo buryo bikorwamo nyine n'uwo muryango baragasubira uburyo bikorwamo icya kabiri ese umuntu wakorewe ihohoterwa iryo curuzwa ry'abantu bikamugiraho ingaruka akaba wenda yaragiye agakoreshwa imirimo y'ubusambanyi wenda akaba yaragiye agakoresha imirimo y'imvune mu busambanyi wenda akanduzamo indwara zidakira cyangwa se muri iyo mirimo yindi y'imvune akaza gukomerekeramo akaba wenda yabura n'urugingo cyangwa se agakomereka cyane bikabije uwo muntu mu mufasha iki igihugu igihugu umubyeyi w'uwo muntu umufasha iki icya nyuma icya nyuma uwahungabanye bikabije yego ariko eduard ibibazo ni byinshi ibibazo ni byinshi cyane mutumire bihava bigorana gato reka namaze kwandika ibitari bike mu byo wamubajije kumbure abandi baraza kubaza
uwahungabanye ahungabanyije n'ibikorwa by'ibicuruzwa by'abantu ni umufashiti n'umuryango we bamufashiti n'ibyo ngibyo murakoze cyane urakoze kugenda hano mu rwanda urakoze cyane eduard icyo ntacyanditse metre prime ndumva ku cyo yahereye ko eduard kijyanye kumbure n'icyo nkorera imana yari yavuze yavuga ubuzi ku bakiri bato ni kimwe mu nyishu yofasha kugira ngo ntihabe urwo rudandazwa abana baronse ubuzi abajene baronse ubuzi biragabanya abo baja hanze bagenda kuburondera hanze kumbure bakagwa murantunga muri ivyo bibazo ico onye nico kumbure twoherako hama ico guhana co wamaze kukivuga ko hama tugire ca kabiri cerekeye umutekano mu gihugu navyo nyene vyo bari kimwe mu biriko biratuma abantu bagenda
murakoze cyane bwa mbere icyo namwishyura edouard bukeye neza se yo mu rwanda ibibazo abajije ni uko ubwa mbere hagwijwe ubuzi mu gihugu n'ibyo byofasha natwe kubera muri shyirahamwe ryacu ons weton frere tuko turagerageza gufasha kunganira leta mu kugwiza nyine guha ubwo buzi abenegihugu na cyane cyane biciye kugwiza amakoperative y'abenegihugu abateza imbere twarabikoze mu ntara zibiri twarafashe nk'icitegererezo ni ukuvuga mu ntara ya rumonge n'intara ya bubanza kandi ubu tuzobana no mu zindi ntara twarashyizeho amakoperative twise niha agaciro ajejwe guteza imbere cyane cyane abakenyezi no kwaruka kugira ngo bashobore kwiteza imbere icyo dukora nyamukuru kimwe muri byinshi tubaha imitahe ababishoboye bakadandaza abandi bakorora bakorora nk'ingurube inkwavu n'ibindi byororwa bashobora korora cyangwa bakadandaza nko mu rumonge bakadandaza imikeke amafi imidagara n'ibindi reka mbere kandi tuba tumaze gukora umugambi tuwutanguye tubona neza yuko ubuzima bw'abo benegihugu bwahindutse cyane kubera nk'abo mu ntara ya rumonge twabakuye ku nkengero y'ikiyaga cya tanganyika bari bamaze imyaka batekera indyo abarobyi kandi ari abakenyezi bataye ingo zabo bakagenda ku kiyaga cya tanganyika kubayo bacare barakorerwa amabi nk'enayo yo gufatwa ku nguvu n'abarobyi bamwe bamwe atari bose usanga rero icyo kibazo kiriho kirateza n'umutekano muke k'iyo nkengero y'ikiyaga cya tanganyika dushobora rero dukora n'abajije intwaro muri iyo ntara icyo kibazo turagifata mu minwe abakenyezi tubashyira amakoperative amakoperative yacu tubaha imitahe bariko baradandaza baca rero barapfuye muri icyo kibazo cyo gutekera abarobyi ubunyi bariko baradandaza benshi abandi bariko barakora imigambi itandukanye bivanye n'uko nayo mikoro make twabahaye ama mikoro kredi igifaransa twarayarondeye turayabaha hanyuma rero bituma ubuzima bwabo buhinduka mbere benshi byaciye bishika abari batawe n'abagabo babo bacara batora ariko bakanibica mu mategeko kubera bivanye n'uko babonye ko ubuzima bwabo butanguye kwisununura bivanye n'uko tuweze muri ayo makoperative rero turasaba mu ishyirahamwe ons wetomfurere y'uko na leta yakomeza intuzenya umugambi cyane turabona neza yuko yezeho banki y'urwaruka ijeje kubaha amadeni kugira ngo bashobore kwiteza imbere bari mu mashyirahamwe cyangwa banki y'abakenyezi kugira abashoramari kwiteza imbere ariko ntiyohereza ngaho gusa turabona hariho abantu benshi bahezagiwe bafite amafaranga menshi ngaha muri iki gihugu leta y'uburundi yobahimiriza kugira ngo ababishoboye bashyire mitahe yabo bafite amafaranga menshi babitse benshi mu mazu bubake amahinguriro atandukanye kuko burya igihugu gifite amahinguriro giha akazi ugaruka bwinshi n'abantu benshi mu mwanya muto kandi mu mwanya umwe ugasanga rero bagiye kuyashyira mu byerekeye amahinguriro byofasha cyane gusumba kuyarunda mu mazu kuyarunda mu mabanki ataco ariko arakora ugasanga rero hariho benshi bashomereye kandi atabuzi baronka kandi hariho abandi bashobora kubibafashamwo bashyizeho iyo migambi uvuga nti bagashyiraho ibigo cyangwa amakampani kugira ngo bashobore gukora ibice nk'ibiriya bice ufate nko mu byo guhingura bityo byotanga akazi kuri benshi icya kabiri ni kutekeye sinzi ko musubira mu kibazo kira kabiri cy'umutekano wavuze mbega umutekano utifise isano n'uko kuntu abantu bagenda mbega ya
umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano wo mu Burundi urapfiye ni mwinshi cyane ahubwo uranarenze twebwe vrema nta kibazo cy'umutekano dufite mu gihugu cyacu Burundi igihugu cyose ni nyabagendwa ariko nibaze ko umutekano ugira ashatse kuvuga edware kugira ngo jeno wita umutekano wo mu nda burya iyo umuntu ahungabanya umutekano uvuga nti inzara nicyo nshatse kuvuga inzara burya emwe iteye mu bantu abantu nyine baca bahunga nyine bakimuka bakagenda kurondera icyo renza mu bindi bihugu niko bimeze ee kandi twe tuvuga duti akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze bwakaza kuburondera iyo bweze hisunzwe amategeko kandi bakagenda bafite ibibaranga aribyo bya ngombwa rero sino wita umutekano nka gutya tuvuga ngo inkozi iravuga cyangwa oya uburundi umutekano ni mwiza cyane urahari nta ngorane zema ihari umutekano umutekano bibaza ko bo mu nda kuri bamwe bamwe ushobora gushika bakaba bakenye cyangwa bafite inzara baca bahitamwo rero kugenda kurondera ahasumba ahandi mu bihugu byo hanze ego cyane sinzi ko mumbwira igikurikira igikurikira yashimitse ko cyane ku bijyanye n'ubutungane kumbure ingene bufasha abo bantu baba bakorewe amabi bagakomereka bakagwara mbega ku rwego rwa onlct cyangwa ku rwego rw'amategeko mpuzamakungu iyo umuntu yakorewe ayo mabi agashobora gukira ntiyicwe ariko akaba yakorewe amabi akomeye cyane mbega yo kwitura hehe mbega mwebwe mumufasha gute
murakoze cyane nyakubahwa ubwa mbere hoho ni uko yafashwe nayo mabi akayakurirwa nga nk'uko umuvuze ni ukuvuga ko yafashwe nko ku ngufu agakora indwara zidakira akandura nk'umugira wa sida cyangwa akagwara ibintu nk'ibyo aho ashobora kwitura ni uko ubwa mbere ashobora kwitura yabikorera ari mu gihugu cyo hanze aca yitura ubuserukizi bw'igihugu cy'uburundi muri icyo gihugu ibihugu bike bakunda kujyamo abarundi n'abarundikazi benshi uburundi budafiteyo ubuserukizi bwabwo muri icyo gihugu rero aca yitura ubwo buserukizi amaze kubwitura aca ubwo buserukizi rero nibwo buca bumenya imfashanyo bashobora kumuha iyo ariyo bivanye n'ikibazo aba yagize hanyuma rero uwabikoze amenyekanye ubwo buserukizi nyine burabimenyesha leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bwo gufasha kumwe n'andi makungu hanyuma leta y'u Burundi canke inzego zibijejwe zo mu Burundi zigaheza zigafata ingingo zibereye cane cane biba vyakorewe hanze mumva ko hacakora ibintu vya diplomasi kuvuga ubushikiranganji bujejwe gufashanya kumwe n'andi makungu buraheza bukavugana n'ubundi bushikiranganji nkabwo buri muri ico gihugu hanyuma bagaheza bakavugana ingene abakoze nkayo mabi bohanwa bishe mu masezerano ubundi bushobora kugirirwa kugiranira n'ibyo bihugu cyangwa icyo gihugu byabereyemo ariko kandi mu byo bita cooperation judiciaire internationale bo ubufatangane bw'ibihugu mpuzamakungu byerekeye by'ubutungane hariho urwego bita mpuzamakungu bw'igipolisi bita interpol interpol nayo naraheza igakora irifate uwakoze ayo mabi kandi ihanwe ahanwe yisunze amategeko hariho n'igihe duhora tubona abakorewe ayo mabi bashobora gutahukanwa mu burundi bifashijwemo n'iyo interpole oyeme imisefu na twese nk'amashirahamwe ons wetonfere n'ayandi ikorera muri icyo kibazo tugafashanya kugira ngo abashikiwe n'ayo mabi bashobore gutabarizwa cyangwa gutabagwa hakiri kare murakoze murakoze ni naco kintu gihambaye mu kwimenyekanisha kugira ngo abantu babamenye babiture turafise n'uwitwa eliya eliya maseka eliya uratwumva
yego mwiriwe neza ndabumva amahoro amahoro
ni amahoro neza ni amahoro y'imana namwe abane namwe twese twese amahoro neza
amahoro neza mutumire n'amahoro amahoro neza amahoro imana iguhezagire karibu namwe bahezagire ndushimisha asante amen amen amen
eliya ubona iki kibazo none cotorega umuti gute kumbura aho mu karere uherereyemo yoba ari muri congo sinabonye neza telefone zawe ariko iki kibazo cyifashe gute ubona inyishu yoba ariye
jendi mu gihugu cya congo niyo nsanzwe ndangurira imirimo yanjye nkora akazi k'ubudandaji yego abanyagihugu benshi barahura n'ibibazo ku byerekeye ubudandazwa uwo mutumire nyakubahwa avuze yuko ngo ari amashyirahamwe bashinze amakoperative y'abarobyi mbe kubirika ayo makoperative batuyashyikana mu ntara nawo ngo abanyagihugu abanyagihugu bato bato kugira ngo bashobore kubona kuronga ubuzima uwo yavuze ngo batanguye mu rumonge n'inyanzarake kubera ko ayo mashyirahamwe batoyadungana mu ntara zo hagati mu gihugu nabo ubona mu gihugu cyo hagati nta nta nta burobyi buhari kandi ikindi kintu ikindi kintu nacyo abantu b'abajene b'abajene pito baragenda bakabahimiriza bagakora ayandi izindi proje zitari muri zitari amakoperative ku byerekeye ibintu byerekeye ibyangombwa nk'ubu mu burundi dufite ikibazo z'amasepejeri ire nani komino nani ya CPGL ya ya Karlak ngiye muri passe ikibazo ntazo baronka ugasanga no agiye kurondera CPG nani de passe ugasanga musaba amafaranga y'umurengera adashobora kuyaronka mwayo mafaranga rero ukadusanga mwayo ujya mutaya yarasize ukadusanga nta nyungu abironkamo iyo byose nizo ngorane usanga abanyagihugu twebwe bato bato turonka ariko ku mu gihe cyo wamaze gushika inyuma w'igihugu ufite ibyangombwa ukitwara neza nta kibazo nta ngorane ugira ngaho ahantu dukunda kugirira ibibazo ni mu gihe ushobora gushika ahantu uza gukora ugasanga nta buserukizi bw'icyo gihugu gihari n'usanga bajya abanyagihugu bagira ikibazo bamaze kugira ikibazo rero n'ubu usanga babashikanye bakababwira ati mwe mugende musubira mu burundi hari usanga bafite ibyangombwa n'abandi batabifite kubera iki kubera uraraba kuguma impande y'umuryango ugasanga umuryango nawo uzokwitwa n'inzara ukamera kuko uja mu nzu yuko uja kurondera ubuzima bo je natembereye tanzania ndahazi situle abarundi baba i tanzania bakunda guhura n'ibibazo byinshi cyane rwose naho uja kwitwara ku naho wowe usanga icyangombwa cyaraheze ukagenda ukamubwira ugashyika mu buserukizi bwa ayikigoma bakabona ko umengo ntacyo umaze aho hose ucitse ku mupaka wajya mu mabanda bakagufata nabi kandi abantu baba bagufata nabi ni abantu b'iwacu b'abarundi aho ugiye kugira bakuvugire ugasanga natwe tugize ibibazo rero ntusaba leta y'u Burundi ifo kwanza yicare yumvirize ugwaruka cyane cyane twebwe ni twebwe burundi twebwe burundi bw'ejo nibatwumviriza natwe tuzobona igihugu gutotera imbere amafaranga tuba dukure hanze aza kubagara igihugu cyacu ariko ibintu byo kuvuga ngo amakoperative ngo ngo arateye imbere bashobora guhereza n'umutahana w'imiliyoni nka cumi z'amarundi baya amafaranga ugasanga nta kintu ugasanga ntacu yakuyemo niba ubona urwaruka rwinshi ureka kuza gufata amafaranga y'ingurane ukajya kongera ubuzima hanze kuko urabizi mu muco w'ikirundi utarondeye uzovuga ngo papa wawe ngo bafite amafaranga menshi ngo azompa ko apana uragenda wowe ukarondera ibyawe hanyuma nurondera ibyawe ukabwira umuryango ibyo naraheza byo wamara gufasha umuryango tugire amahoro
urakoze cyane yego ngerageje kugaruka kuri bimwe mu byo washikirije hariho ikijyanye n'ubuserukizi mu bihugu bimwe bimwe bubuze ibigo byarabaye mu bihugu by'abarabu ariko ubuserukizi ubu busigaye buhari icyo nyine ndumva cyarakemutse mu bihugu by'abarabu mugabo n'ibyo koko mu buserukizi iyo budahari abagiye muri ibyo bihugu barahagorerwa baragira ibibazo wavuze ku kijyanye n'impapuro impapuro z'ingenzi nazo nyine ziba zigoye cyane kumbure umetre prime arashobora kukigaruka ko akavuga icokogwa cyane cyane ku mipaka ku mipaka tukumva yuko naho nyine hovugwa mu masegonda make icokogwa metre prime
murakoze cyane icokogwa imbere ko ndakivuga agomba mpe umuco cyane mwinshi eriya maseka muri kongo agiye kuvuga ndamubwira nti bityo ahejeje kuvuga c'amakoperative iki kintu c'amakoperative ahejeje kuvuga umengo ntariko arakitahura neza ni cyiza cyane bisanzwe abarundi benshi bamenyereye kwibako no kwikorana ariko ko leta y'uburundi yaciye umuhora witwa amakoperative igashyiraho politiki yo guteza imbere amakoperative si bibi yuko abantu boroswa ingurane bisanzwe ko habonetse n'amabanki y'urwaruka n'ay'abakenyezi atanga ingurane kugira ngo abantu bagiye hamwe bayisabire hamwe hanyuma bakorere hamwe ikibazo si icy'amakoperative ahubwo ikibazo ni icy'uko abarundi benshi ntibashaka gukorana n'abandi umwe wese ashaka kwibako kwikorana ugaca usanga rero nicyo gituma aca ashima kugenda wenyine anyororombye atari n'umwe abizi mu bihugu byo hanze ntiyanahanuje ntiyarasabye n'inkaratasi kugira ngo agende azifise ngo arabe ko azikwije hanyuma rero agaca afata ingingo yo kugenda wenyine mugabo jene baza yuko ivyo onyi arivyo birimwo novuga nti imiroho myinshi canke ngo intambamyi nyinshi usomba aho abantu bogenda muri banki bagatora ingurane bagakorera hamwe bari muri koperative kuko turabona hariho aho ahandi henshi babikoze natwe nk'ishirahamwe ONS Betovres twavuze ko twabikoze kandi hora n'andi makoperative duhora tubona menshi mu Burundi ariko aratora yiyungunganya yasabye ingurane mu mabanki kandi ubunye ayo makoperative akaba ateye imbere kandi akaba ariko aratera imbere cyane ntawe kiravuga rero ngo ni ukubera amakoperative ngo oya arafite akamaro kadasanzwe ahubwo kutayaja muhubwo n'ubuhombe kutayaja hamwe n'abandi ni bibi cyane ahubwo umuntu aba ahombye ahubwo ayo makoperative nyine niyo ariko aratuma aba ariko barashutse agatima ko kugenda guhishwa muri ibyo bihugu badafite na byangombwa rero ikarabatuma benshi barabibonye bati reka rero twebwe ko bitugoye kuronka inkaratasi z'inzira twe dufite izindi ntambamye reka tugume ngaha mu gihugu dukorere ngaha tuje hamwe tugire amashyirahamwe tugire amakoperative amaze dukorere hamwe gutyo tuzotera imbere kandi amaze kwiyumvira gutyo bageze kure vyerekeye rero imipaka n'inkaratasi z'inzira n'ibiki ico kibazo twamaze kucicura cerekeye imipaka twamaze kuvuga neza yuko ku mipaka uburundi buhana cane cane na tanzania na, na congo leta y'uburundi yarekeye kuhashira nk'ishyirahamwe ryacu onet wetom fes umaze igihe tuyisaba ko yokomeza kuhashira by'ukuri kuhacungira neza cane kandi irabikora kugira ngo by'ukuri ibikore cyane gusumba uko biri uno munsi kuko dusanga hariho agahaze gato bivanye n'uko akanya katubanye gato cyane umwanya uri kurahera ariko ikibazo ni ni ikibazo gikomeye cyane kandi hari n'ibibazo byinshi tutashoboye gushika ko bijyanye n'abatwagwa bari mu mahoteli mu ma- mu- mu bubari n'ibindi twizere ko tuzobajya kara mukongera mukagaruka tukabishishikara ko uyu mwariko murumviriza yari maître prime ah, akorera mu gihugu cy'u Burundi ah, akaba ayobora ishyirahamwe ONLST ndabashimiye mwe mwese mwateze amatwi radiyo ijwi rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe na Oriane itanga ishaka nishimire Nadia ataha mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaterereye murakoze